murumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu naho mu burundi ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ne eugenia mukankuso basuhuza ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba abaturage bigeze gufungirwa ndetse n'abafite ababo bafungiye mu kigo cy'inzererezi mu mujyi wa kigali ahazwi nko kwa kabuga barabatabariza bavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga bamwe mu bavuganye n'ijwi ry'amerika bemeza ko biboneye hari abahatakariza ubuzima ubuzima bwahariye umunsi ku munsi harimo indwara umuntu arimo kudiyara rimwe yadiyara rimwe agahita apfa noneho iyo baje gukuramo umurambo bazimya amatara yose mwese bakababwira ngo mwese mwubikinda tukipfuka n'ibiringiti byuzuye inda n'imperi uwo ni umwe mu bahoze bafungiwe muri icyo kigo mu murwa mukuru wa sudani y'epfo juba mu ijoro ryakeye humvikanye urusaku rw'ibisasu bikomeye israeli yihishe abasirikari barindwi ba hamas mu ntara ya gaza umunsi umwe nyuma y'icyemezo cya cpi cyo gutangaza gutanga impapuro zo guta muri yombi minisitiri w'intebe wa israeli benjamin netanyahu naho leta zunze ubumwe za amerika yashyizeho ibihano kuri imwe muri banki zikomeye zo mu burusiya yitwa gazprom bank aya makuru twabateguriye turaza kuyabagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi duhereye muri tanzania aho freeman mbowe umwe mu banyepolitiki bakomeye bo mu ishyaka chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa gatanu inkuru tubaza fidel niyongabo
nibyo eugenie umuganga utavuga rumwe na leta muri tanzania chadema watangaje iyo nkuru mu butumwa ku rubuga x iminsi mike imbere y'amatora yo mu nzego zo hasi ategekanijwe kuba john murema umuyobozi ajejwe gutangaza amakuru n'imigenderanire mu mugambwe shadema yatangaje ko mbowe n'abandi bayobozi b'umugambwe shadema bahagaritswe n'igipolisi kuri bariyeri yatangaje ko igipolisi cyuguruye ku nguvu imiryango y'imodoka barimwo kirabakubagura congera kirabahagarika ku nguvu murema yavuze ko igipolisi cyabatwaye kidatangaje iyo kibajanye yatangaje ko batazi iyo bafungiwe n'impamvu zatumye bahagarikwa akaba yasabye ko barekugwa amatora yo mu nzego zo hasi muri tanzania ategekanijwe kuba yitezwe kuba igipimo cyo kugena ibyerekeye politiki byifashe mu gihugu imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu umugambo ukomeye utavuga rumwe na leta muri tanzania shadema batangaje batangaje muri iyi ndwi ko benshi mu baserukira bakuwe mu buryo budasiguritse ku rutonde rw'abazokwiyamamariza amatora yo mu nzego zo hasi ku itariki mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kw'icumi na rimwe ni ayo makuru kuri tanzania mfite niyo ngabo urakoze reka tuyakomereze mu murwa mukuru wa sudani y'epfo juba aho mu ijoro ryakeye havuzwe humvikanye urusaku rw'ibisasu bikomeye tubwire rero intandaro yabyo hari nyuma y'uko inteko zijejwe umutekano zigiye guhagarika uwahoze ari umutegetsi mukuru ajejwe iperereza mu gihugu ngo ruhagarara rwatanguye hafi isaha imwe yo mu ijoro mu masaha yo muri sudani yo mu mpanuko rubandanya mu kiringo kirenga isaha imbere y'uko ruhagarara mu ntango z'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka perezida wa sudani yo mu mpanuko salva kiir yarakuye akol cor kuj mu mabanga y'umutegetsi mukuru ajejwe iperereza mu gihugu yari muri ayo mabanga kuva sudani yo mu mpanuko yikukiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe perezida kiir yaciye agena umusubirira bacuditse cyane umuvugizi w'igisirikare major general rul ruwai Kwang yavuze ko Akol Kur atahagaritswe ko yagumye imuhiriwe igihe cyose ingoho zariko zirasana abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kwirukana Akol Kor mu mabanga yiwe vyerekanye uguhiganirwa ubutegetsi mu nzego zo hejuru muri leta vyabaye indwi imwe inyuma y'uko leta mfatakibanza perezida Kiir ayoboye itangaje ko amatora yari yitezwe mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka azokwigizwayo ku nshuro igira kabiri
fede niyo ngabo urakoze tujye noneho mu burasirazuba bwo hagati umwe uh, umunsi umwe nyuma y'icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cpi cyo gutunga uh, gutangaza impapuro zo guta muri yombi minisitiri w'intebe wa israeli benjamin netanyahu israeli yishe abasirikare barindwi ba hamasi mu ntara ya gaza thomas kamirindi abaha inkuru mu ijoro ryakeye abasirikare ba isirayeli bateye ahitwa beyit lahiya mu majyaruguru ya gaza mu itangazo igisirikare cya isirayeli cyasohoye kivuga ko mu barwanyi ba hamasi barindwi bishe harimo abakomanda babiri bo hejuru bari mu bagabye igitero cya hamasi cyo ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu muri isiraheli naho inzego z'ubuvuzi zo muri gaza zivuga ko igitero cy'abasirikare ba isiraheli kitagarukiye i beyit lahiya gusa ahubwo ko cyageze n'ahitwa jabaliya zemeza ko cyahitanye abantu benshi cyane abandi baburirwa irengero ariko ntibasobanura umubare wabo iki gitero cyabaye nyuma y'uko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho cpi rutangaje ko rwashyizeho impapuro zo guta muri yombi minisitiri w'intebe wa isirayeli benjamin netanyahu uwahoze ari minisitiri w'ingabo wa isirayeli yowavu galant n'umwe mu bakomanda bakuru ba hamas mohamed diab ibrahim al masri uzwi cyane cyane ku izina rya deyif rubakurikiranyeho ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara leta zunze ubumwe za amerika yashyizeho ibihano kuri imwe muri banki zikomeye zo mu burusiya yitwa gazprom bank ibindi kuri iyi nkuru nanone thomas kamirindi gazprom bank ni iya gatatu mu bunini mu burusiya ikaba kandi n'iya sosiyete y'igihangange ya leta y'uburusiya gazprom icukura kandi igacuruza umwuka w'ingufu kimeza gaze minisitiri w'imari janet yellen atangaza ko ariyo mu zikomeye yari isigaye itarahanwa avuga kandi ko ibi bihano bizakoma mu nkokora igisirikare cy'uburusiya nanone kandi ko bizatuma uburusiya bugira ingorane kurushaho zo guca inzira z'ubusamo kubera ibihano bya amerika kugira ngo bubashe kubona ibikoresho bya gisirikare ibi bihano bisobanuye ko Gazprom Bank idashobora gukora ubuhahirane bufitanye isano n'ibigo by'imari byo muri leta zunze ubumwe za amerika guhahirana n'abanyamerika abo ari bo bose no gufatira imitungo yayo iri muri leta zunze ubumwe za amerika uretse Gazprom Bank amerika yafatiye ibihano n'izindi banki zirenga mirongo itanu zo mu burusiya ibigo by'imari byaho mirongo ine n'abarusiya cumi na batanu bakora mu birebana n'imari ibi bihano bikurikiranye n'icyemezo cya amerika cyo koherereza ukraine indi nkunga ya gisirikare y'amadolari miliyoni magana abiri na mirongo irindwi n'eshanu n'ibisasu by'imitego bya mina byose ni mu rwego rw'umugambi wa perezida joe biden wo kwihutisha imfashanyo nyinshi mu buryo bwose bushoboka muri ukraine mbere y'uko atanga ubutegetsi ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere gutaha
barakoze rero bagenzi bacu thomas kamirindi na fide niyongabo batugejejeho hamwe amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu ibiganiro byacu birakomeje twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhereye mu rwanda abaturage bigeze gufungirwa ndetse n'abafite ababo bafungiye mu kigo cy'inzererezi mu mujyi wa kigali ahazwi nko kwa kabuga barabatabariza bavuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga bamwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko biboneye hari abahatakariza ubuzima muri icyo kigo eric bagira ubusa abaha inkuru nta muntu wanjye urimo ariko nafungiwe we njyagahinda navanyeyo karenda kunyica k'abantu bashize mu marira ishavu n'agahinda kuri mikoro za radiyo ijwi rya amerika uyu mubyeyi yaradutekerereza ibyo yemeza ko byamushenguye ubwo yari afungiwe mu kigo cyitwa icy'inzererezi kubw'impamvu z'umutekano we uyu utuye mu murenge wa gikondo duhimbye uko nisanze i kigali yaduhaye ubuhamya ku byo yabonye mu byumweru bigera kuri bibiri yafungiwe mu nzererezi gikondo kwa kabuga ubuzima bwahariye umunsi ku munsi harimo indwara umuntu arimo kudiyara rimwe yadiyara rimwe agahita apfa noneho iyo baje gukuramo umurambo bazimya amatara yose mwese bakababwira ngo mwese mwubike inda tukipfuka n'ibiringiti byuzuye inda n'imperi ukifuza iwawe uko wahasize ukicuza mu bundi buzima busanzwe kujya muri tuwarete yawe ni ikintu cy'ikintu kirangaye gutyo mugenda muri nk'abantu mirongo itatu mugahuriramo kwitumamo ni ikibazo bakabakubita hakari n'uhagurutse inkara zitwaye mu ntoki nijoro washaka kwituma nta gusohoka nta burenganzira uba ubifite uko nisanze i kigali yabwiye ijwi ry'amerika ko nawe yanduriye kwa kabuga indwara zikomoka ku mwanda mu byumweru bibiri mpafungiwe navuyemo ndwaye diyare y'amaraso igiye kunyica kugira ngo ubone amazi yo gukaraba ni ibibazo mu bagore nk'uko noneho umugore yajya mu mihango hari igihe umara icyumweru utarakaraba kubera ibyakurikiyeho nyuma yo guhura n'abaduhaye amakuru bose twahisemo kubarindira umutekano undi mubyeyi wo mu wundi murenge muri kicukiro wahaye amakuru ijwi ry'amerika ku bibera mu kigo cya gikondo kwa kabuga avuga ko icyo kigo cyamufatiye umugabo mu mezi atatu ntaheruka kumuca iryera umugabo wanjye atwara utuzigo nyine n'abantu kuva bamujyana amazemo amezi atatu njyayo nakwandikisha bakambwira ngo arahari ariko najya gusura ntibamunyerere nk'ubu mu nzu bari kunsohora abana ntibakiga ni ukuri nkaba nagira ngo mudukorere ubuvugizi babarekure naho uyu mubyeyi wo muri kicukiro avuga ko hari musaza aho inzego z'umutekano zafatiwe yamusuye avuga ko magingo aya ubuzima bwe buri mu kaga bamusanze mu nzu iwanjye aryamye noneho baravuga ngo nitabaho amafaranga ibihumbi mirongo irindwi ngo no kumwica baramwica baramutwaye baramuvunagura ntagenda yararwaye banze no kumurekwa amaze umwaka wose mbese uramusura bigenda bite muri iyi minsi barahagaritse ko ariko twamusuraga twasangaga yararwaye weriweri atagenda atanavuga kubwo uyu mudamu wemeza ko atarafungirwa muri iki kigo cyo kwa kabuga igikondo ntabura kumenya amakuru y'abagitambukamo kuko agituriye iyo basohotse mu tubabaza amakuru yaho uko bimeze bakatubwira ati muceceke mwebwe niba musenga mugende musengera ahantu basigayemo hariya mu by'ukuri bano bantu makuru y'ubuvugizi byiza bagabanyemo abantu basohokemo hariya hari ahantu ni habi umuntu ushatse amaso arakubwira ngo aho kugira bamuhe amezi abiri hariya bamuha umwaka imageragere ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bufite mu nshingano iby'iki kigo twabubajije ngo twumve icyo bivuga ku birego by'aba baturage madamu emma claudine ntirenganya uvugira umujyi wa kigali yadusubije muri aya magambo ntabwo ari byo nta- ntabwo ari byo ngira ngo ni bya bindi by'abantu bajya batanga amakuru ariko rimwe na rimwe bagatanga amakuru atariyo ariko nta n'uwakwirengagiza ko byanze bikunze iyo ufashwe ugafungirwa ahantu runaka ah, haba ari mu kigo cy'inzererezi haba ari muri pirizo bisanzwe cyangwa se no mu bigo ngororamuco akenshi umuntu ujyayo ntabwo a- ari ku giti cye ntabwo aba abyishimiye ntabwo rero ari ibintu biba bitangaje ko ash- ashobora kuba we ubwe yatanga amakuru runaka asa naho atariyo cyangwa se n'umuntu we uhamufite akaba ashobora kuba yatanga amakuru atariyo ku bavuga ko bagwa kwa kabuga madamu ntirenganya yabihakanye madamu providence umurungi ukuriye komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ntiyitabye telefone ye ngendanwa ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje mu gihe twakurikiranaga iyi nkuru aho twari turi muri imwe mu nzu y'umuturage twatunguwe no kubona umugabo n'umukobwa batwinjirana badakomanze bavuga ko baje gusaba amafunguro ya saa sita ubundi umugabo akavuga ko hari umukomisiyoneri urimo gushakira mushiki w'inzu yo gukodesha abo mu nzu ntoya bombi ntibakuraga amaso n'intoki mu matelefone yabo biboneka ko bandikiranaga n'abandi bantu ijwi rya amerika itabashije kumenya nyuma batandukanye ntawe usezeye ku wundi abaturiye iki kigo cya gikondo baza aba bavugaga ko bashaka inzu zo gukodesha batubwiye ko ari abakozi bo mu kigo cya gikondo kwa kabuga amakuru akatubwira ko umwe mu hafite umuvandimwe uhafungiwe ari we watanze bagenzi be mu mugambi wo kugira ngo bamugirire ikigongwe bagafungura umugabo we abaduhaye amakuru bose batekewe n'icyoba kuko abo bagenzaga intambwe zacu imwe ku yindi byarangiye bagiye muri buri rugo rw'uwo bakeka ko yatanze amakuru amakuru akatubwira ko hari n'abahisemo kujya kwisinganisha mu nzego z'umutekano zibegereye mu gatenga tunyura ku kigo kivugwamo ibikorwa by'iyicarubozo mu marembo yacyo twahasanze abaturage bari babuze ayo bacira n'ayo bamira hafi hagaragara abapolisi batatu bari ku burinzi iki kigo cy'inzererezi cya gikondo ahazwi nko kwa kabuga mu mujyi wa kigali mu bihe bitandukanye gikunze kuza ku mpapuro z'imbere mu byegeranyo by'imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu igihe cyose iyo miryango yiyamirije ibikorwa by'iyicarubozo bikivugwamo ubutegetsi bw'u rwanda bwo bubyamaganira kure ku bigo by'inzererezi itegeko rigenda ko ababinyuramo biba by'igihe gito nk'amezi atandatu gusa hakomeza kumvikana ababinyuramo imyaka biteganywa ko hanyuzwamo abafatwa nk'indaya inzererezi abajura abasabiriza abazunguzayi n'abandi ku rundi ruhande hari n'ababifata nka za munyumvishirize nko mu minsi yashize ijwi ry'amerika yabagejejeho inkuru ku bacuruzi bagifungiwemo urukiko rw'ibanze rwa kicukiro ku rwego rwa mbere rwibajeje uburyo bagejejwe kwa kabuga byarangiye uyobora kwa kabuga cip verdike mutsinzi asubirishijemo urubanza urukiko rumukuraho inshingano urungano abo bacuruzi bakomeza kuhafungirwa umunyamategeko barito matiyasi matimbano wabunganiraga yahise aburirwa irengero na magingo y'antaraboneka eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeje dushimire mugenzi wacu eric bagira ubusa kuri iyo nkuru tuve rero mu mujyi wa kigali twerekeza i karongi aho abaturage bo muri ako karere kari mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda bari bafite amasambu ahubatse inkambi ya kiziba bavuga ko uh, batavuga rumwe na leta ku ngurane ivuga ko ivuga ko yabahaye gloria tuyishime wari wabagendereye mu minsi yashize yongeye kubagenderera mu nkuru ijwi rya amerika iheruka gukora aba baturage bavugaga ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu minisiteri y'ubutabazi bwihuse minema yabambuye ubutaka aho inkambi ya kiziba yubatse kandi ko batigeze bahabwa ingurane mu butumwa bw'inyandiko mu kwezi kwa cyenda umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi philippe habinshuti yahaye ijwi rya amerika yahakanye ibivugwa n'aba baturage ndetse aduha n'urutonde rw'abantu bahawe ingurane y'ubutaka bwabo yaduhamirije ko nta muturage n'umwe utarahawe ingurane ahubwo habayemo ikibazo cy'uko hari bamwe mu baturage batanyuzwe n'ingurane bahawe nyuma y'ibi ishuri rya amerika yakomeje gukora ubushakashatsi bwimbitse ngo irebe niba koko aba baturage barahawe iyi ngurane leta ivuga mukagatare mariya ni umwe mu baturage bahoze bafite ubutaka aho inkambi ya kiziba yubatse atuye mu murenge wa rwankuba ku kibazo cye cyo kudahabwa ingurane minema yatubwiye ko yayihaye umuhungu we witwa uwihaye ariko uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu we ahakana ko atigeze ayifata kuko uyu wihaye yari afunze nk'uko bigaragazwa n'inyandiko yerekejwe n'umukono w'ubuyobozi bwa gereza yahoze ari gisovu uyu ni uwihaye france w'imyaka mirongo itanu n'umwe umwana wa mukagatare mariya tugiye bataye ingurane y'ubutaka nari mfunze nafunzwe icyenda gatanu fungurwa bibiri gatandatu hagati y'iyo myaka igeze muri cumi n'umwe hafi cumi n'ibiri ntabwo nigeze ngaruka hano ngo nze kubaza ingurane y'ubutaka bwaba butuweho n'impunzi kuko zahaje ndahari sinzi uwaba rero yarafashe ayo mafaranga ari uwagurishije ari uwafashe amafaranga bose ntabwo nzi yibaza uburyo ariwe wari gufata ingurane kandi umukuru w'umuryango ari we nyina umubyara yari ahari nari kuza gufata amafaranga ingurane y'ubutaka uyu mukecuru niwe uhagarariye umuryango mukagatare mariya iyo yaza kuba iyo aza kuba yarafashe amafaranga y'ubutaka atanga ibibanza niwe baba barayahaye wenda nanjye akampaho ibyo ntiyabikoze kuko izina rye baba bararyanditse mukagatare mariya bityo uyu wihaye akaba ko nta masezerano na make yigeze agirana na leta noneho ngewe rero ntabwo nigeze kuva icyenda gatanu kugeza bibiri na gatandatu ntabwo nigeze ngaruka hano kuba nareba hano hanze ntabwo mbese byize bibaho ngewe ntabwo nigeze mfata n'igiceri cy'ifaranga na kimwe ku bwo butaka bw'umuryango kuko nta n'umuyobozi n'umwe nigeze mbona ngo tuvugane kugura na hsr yongiye bavuga ngo yatagiye itanga ibibanza ibibanza ntayo nzi kugeza ubu ngubu ndaho ngaho gusa ntegereje ukuntu ibyanjye bizagenda ku bwo butaka sabimana francois nawe n'umwe muri aba baturage minema yatubwiye ko yahaye ingurane ariko zigafatwa na mukuru we nawe afite inyandiko zigaragaza ko ubutaka bwubatseho inkambi ari ubw'ababyeyi be bitabye imana ikindi cya kabiri mwabonye ko mfite ibyemezo byerekana ko aho hantu ntaho hahuriye n'ubutaka bwa leta kugeza ubu ngubu nubwo bavuga nta nubwo sinzi naho haba kandi n'icyo gihe nubwo babeshya ngo yarahari ntabwo yigeze aba hariya kuko nta hantu twari dusiganyeho kuba nanjye ntange ubwanjye sinzi aho hantu zivuga yuko aho hantu arimo kwa ari ubutaka bw'ababyeyi banjye ngira ngo nawe wabibonye ntaho bihuriye n'ubwo butaka bwa leta yibaruye ntabwo ari ubutaka kuko twari dufite ahantu hatandukanye habiri icyo gice ngenda kuburana kiri munsi y'ibitaro nta hantu bihuriye n'ubutaka bwa leta ku rundi ruhande hari bamwe mu baturage bavuga ko bahawe amafaranga make babwirwa ko ari iminsi mike bazahita bahasubizwa uyu ni harerimana emmanuel wari konsiye muri icyo gihe batubwiraga yuko nibahatinda bahamara umwaka bamwe baduhaye ubufaranga bw'umwaka umwe tubuzi nibahatinda barahamara umwaka nuko bamabacumbikiye nta n'uwigeze asinya ntabwo badusinyishije rwose ahubwo byaje kuntangaza hanyuma aho twaje kubona urutonde rw'amazina yacu baragiye badusinyira tekereza nkanjye wari kunsiye kugira ngo baherere icyo kunywa abakecuru tuba kumwe batazi kwandika no gusoma namba babasinyira kubera ko bari biherereye batatuzi gusa barebera ku rutonde rwo baduhaweho utwo dufaranga karangwa kazimiri nawe twari twaganiriye minema ivuga yuko ingurane yafashwe na se wabo ariko ntiyemera ko bayahawe nk'ingurane batubwiye ko ari icyatishwa ari ukugushyira ibihari kuko bazitahira tugasubirana ibyacu noneho jyewe nari narumutse nanjye naragiye ku rindi rya data wacu nta kiguzi kigeze kibaho abaturage ntibahwema kugaragaza ko babangamirwa n'uko nta butaka bafite kuko aribwo batezeho imibereho cyane byanshubije inyuma cyane no kwiteza imbere nk'ubu byanshyize mu bukene murabizi ko ubutaka aribwo bukungu bwacu sinshobora kugenda ngo njye genda njye nko muri banki mbe na ko ntacyo mfite niba ejo bundi baje guta- ku- bari gutanga ingurane bambaza ati zana icyangombwa cy'ubutaka ndakibura inzu zanjye barazisenya urumva ko ari igihombo cyangizeho umunyamategeko jean paul menya uburanira abaturage wasanga nta yindi nzira isigaye uretse yo kugana inkiko nyuma y'uko iyo ibiganiro inaniranye E, twagiye tugirana ibiganiro kenshi na minema ariko kugeza ubu ngubu nta gisubizo kiraboneka kandi ibi ibyo badusabaga twaramaje kubibagaragariza ubwo rero iyo ibiganiro binaniranye by'ubwumvikane iki- igikurikiraho ni ukwiyambaza inkiko ubu ngubu twatangiye gukoresha amagenagaciro kugira ngo tubone kompetanse y'inkiko tuzaregera bivuga rero ngo ubutaka leta itatangiye ingurane igomba kubutangira ingurane cyangwa kubusubiza abaturage umunyamabanga uhoraho muri minema philippe habinshuti mu butumwa yahaye ishuri rya amerika mu buryo bw'inyandiko avuga ko imiryango yabo ifunguye yasobanuye ko hagize umuntu ugaragaza ibimenyetso ko ari ubutaka bwe butuweho n'impunzi yabusubizwa nk'uko byagenze ko yavuze witwa kampundu imakire utuye mu murenge wa rwankuba yadusobanuriye ko uyu yagaragaje amasezerano yagiranye n'impunzi ubwo zageraga mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu azitiza ubutaka bwe uretse ubutaka bw'aba baturage leta itahaye ingurane n'ubwa kiliziya gatolika diyoseze ya nyundo paruwasi ya mubuga nabwo buri mu maboko ya leta nubwo n'ubw'ushinzwe ubutaka muri iyi diyoseze ntacyo yashimye kubivugaho gloria tuyishime ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'amerika
muri sangariro nshuti mwese kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika igihe icyo ari cyo cyose ibiganiro byacu tubikomereze mu burundi aho abana bakuwe mu ibarabara bakegeranyirizwa mu kigo cyo muri komine mishiha ni mu ntara ya cankuzo babayeho nabi nk'uko abayoboye icyo kigo babiganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo kigo gisanzwe kirererwamo abana hafi magana atatu babana n'abantu bakuru inkuru ya Thierry Vidayishimiye uri i Kigali mu Rwanda
Abo ni abana bahoze mu ibarabara barerewe mu kigo kiri muri zone mu nzenze komine mishiha mu ntara ya cankuzo kugeza ubu ico kigo kikaba gifise abana bashika ku majana abiri na mirongo icenda na batandatu bagizwe n'abahungu n'abakobwa muri ico kigo kandi harimwo n'abakuze bagera ku majana abiri na mirongo itanu n'umunani bagizwe n'abagabo abakenyezi hamwe n'inkumi bose hamwe bakaba bangana n'amajana atanu na mirongo itanu na batanu ikigo ca mishiha kikaba gifashwe mu mugongo n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana akaba ari nabwo bubaronsa ibifungurwa kubavuza hamwe n'ibindi bya nkenerwa nk'uko bimenyeshwa n'uwurongoye ico kigo Jean Baptiste Ndayizeye atangura asigura uko bakurikirana abo bana kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika birimwo kubafungurira n'amasuku ubwa mbere ngira turakurikirana turabafungurira tukabakurikirana kugira kugira bakagira isuku ngo turabavuza turose ibyambagwa turaha impuzu bakambara mugabo abo turafise ikibazo kuko turuka kuronka abana benshi ba- baje itariki ya mirongo irindwi z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka basanze atambuzo dufise urumva tuba twatewe tutiteguye mugabo twaratanze icegeranyo badukurira bariko barabirondera Jean Baptiste Ndayizeye amenyesha ko muri ico kigo bagira n'ingorane zo kutabasha kwitwararika abana neza kuko haguma haza abashasha bagifise imico mibi baba bakuye mu ibarabara aha akavuga ko baca basubira kwanduza abo bahasanze kandi baba baragorowe baranahinduye ivyiyumviro intambo turoka kugira twe dusanzwe turi dufise abana twe tumaranye igihe tumaze kugorora tuba tumaze kubona ko twabavuye neza hama bashaka tuzaramwo abandi bashashe urumva bamwe bashashe bashira- basubira bavuga kwandukiza abari basanzwe babahaba urumva dushobora gu- dushobora gutangura bushashe kubera bagiye mu ibarabara bafise ingeso rero zitandukanye kuko uri mu ibaro bahagira ingeso nyinshi abo bana begeranirijwe muri ico kigo ca mishiha barafashwa mu kumvirizwa n'abahinga bakurikirana ubuzima bwo mu mutwe n'imibereho hakamenyekana icateye abo bana kuja mu ibarabara nk'uko uwurongoye ico kigo bivuga amenyesha ko benshi bagenda bahinduka iyo baganirijwe neza ico kigo rero kikaba gifise imbogamizi zo kuba gicumbikiye abana n'abakuze ivyo jean batiste ndayizeye asaba ko bakuze leta yobaronderera ahandi baba ico kigo ca mishiha kikaba ic'abana gusa kugira ngo bashobore kubakurikirana neza nk'uko abisigura ni ikigo cyagenewe abana hama kigenewe abana haciye hazamo abakuze abana n'abakuze musanzwe muzi yuko kubera nyine babere badashobora guhurira ku bintu ku bintu bimwe bisanzwe cyateza kuba ari ikigo cy'abana akongera kandi ikigo cy'abakuze icyo dusaba ubwa mbere ni uko ikigo cyoba icy'abana gusa
kuri ibyo bibazo bashikiriza twagerageje kurondera abajejwe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuko ari nabo bagize uruhara mu kwegeraniriza abo bana mu ntara ya cankuzo bakuwe mu bice bitandukanye bigize igihugu ngo batubwire ico bagiye gukora ngo batandukanye ikigo c'abana n'abakuze nitwabaronka ariko kandi kuri uyu wa gatatu ubwo uburundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu cnidh watangaje ko hakiri ingorane nyinshi zibangamiye agateka k'abana mu burundi sixty vinyini muraba arongoye uwo mugwi kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika ubona ko hakiri utunenge mu gisata cyo gukingira agateka k'abana twovuga nk'abakobwa batwara inda batifuje ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyabaye akayobera abahinga mu gihugu abafata ibiyayuramutwe amashuri usanga ari kure mu bice bimwe bimwe by'igihugu hamwe n'ibindi twagomba twibutse abenegihugu bose ko uruhara rwabo ari ntangere mu gukingira abana amabi atandukanye uburongozi bw'ikigo ca mishiha kirererwamwo abana bakuwe mu ibarabara busaba kandi ko bworoswa amazi meza muri ico kigo busaba kandi abagira neza n'abandi bose babishoboye kubarosa ibikoresho bikwiye birimwo n'ivyambagwa vy'abo bana ndetse n'abakozi kuko bafise bake cane bakurikirana abo bana Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali Thierry ndashimiye urakoze kuri iyi nkuru abanyamategeko bishyize hamwe baburanira abanyamurenge abahema n'abatutsi bo muri kivu ya ruguru batanze ikirego ku mugenzacyaha mukuru w'ububirigi barega umuyobozi w'ikigo cya gisirikare gishinzwe iperereza muri repubulika ya demokarasi ya kongo christian dayiwera baramushinja urupfu rw'umunyamurenge w'umupolisi wari ufite ipeti ry'amajoro uheruka kugwa muri gereza mugenzi wacu veniste nshimiyimana yavuganye na innocent nteziryayo umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe arasobanura ikigamijwe uyu munsi rero twatanze ikirego mu birigi turega christian umukuru wa demiyape kubera itotezwa rikorerwa muri iyo gereza cyangwa muri iyo kasho de tansiyo ikorerwa abantu bo muri ayo moko bafatwa none bazira uko baremwe havuye mu rupfu rwa bamwe mu mwe twababwiyemo ariko ni harimo n'abandi uyu witwa thomas wahoze ari umupolisi w'umumajoro igoma wafashwe azira uko yaremwe agezemo aratotezwa kugeza ubwo yapfuye rero uyu twaba twareze mu bubirigi kubera impamvu uhagarariye demiyape afite ubwenegihugu mu bubirigi kuko ubushize biragaragara ko bari bamureze kandi uriya muhoza ari umuvugizi wa katumbi nawe bamureze kubera ubwicanyi bakora umuvugizi wiwe akaba rero amureka mu bubirigi bishimikirije amateka mu bubirigi kubera ko afite ubwenegihugu mu bubirigi none se mbere yo kumurega mu bubirigi uwo christian dayiweri mwigeze mugerageza kumurega muri repubulika ya demokarasi ya kongo biragoye kuko twaragaragaje gutanga ibirego byinshi birimo turega ababitapfira turega ingabo za kongo ingabo za kongo nyinshi ku maheti sipici n'amagambo ahembera urwango n'ubwicanyi bwagiye bukorerwa abanyamurenge kuva mu bibiri na rimwe harimo ibirego twatanze kugeza uyu munsi nta bushake na buke twigeze tubona kongo igaragaza kugira ngo ikurikirane ibyo byaha rero tugerageza rero izindi nkiko tureba ko zigira ubushake zibura zubahiriza uburenganzira bwa muntu aba ariyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kumurega mu bubirigi ibyo bikorwa rero ni ibikorwa biri gukomeza byirepeta bikomeza bikorerwa ubwoko bw'abanyamuryango ndetse n'abatutsi muri nord kivu rero tukaba tuhaguruka kugira ngo twamaganize ibikorwa turega na bamwe mu bayobozi kuko biba babireba baba babizi ba- kuko nibo bafata bakamara imyaka n'imyaka batabazwa bataba- batabazi- aba- abavandimwe batababona wibaze nawe umuntu gufatirwa mu mirembwe akaja gufungirwa i kinshasa wafatirwa i goma ugafatirwa i kinshasa wafatirwa i bukavu ugafungirirwa i kinshasa kandi aho hose hari ingingo iyi nkuru rero ntitubashe kuyibagezaho ku buryo burambuye ariko mushobora kuyisanga ku mbuga zacu zitandukanye nko kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu n'aha rero dusoreje amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye tubashimira cyane kuba mwateze amatwi nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma ah, Justin Twets arafatanije na Nadia Taha ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro mwumvaga Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza